Hmm. my correct people, oh anytime i say i rest wahala go come make god no let us see wahala in jesus name hmm Don't be small some o maria ah. They say maria ah, carry caviarcy sit down begin ask her say why caviarcy go love queen Ami more than all of them. He said she be na caviarcy fair promise her say if e marry her say queen naomi no go ever return back to am say we queen naomi no dey again i con say see this one o oh. di thing make me burst laugh <laughs> i laugh say ah which kind foolishness be this one na wetin make me laugh be that one say ah, ah dem dey see that kind thing so you dey happy you dey praise god say queen naomi e no go come back to kabiyesi queen naomi and kabiyesi no go there again person when he born pikin you you not born no. i know you speaking laugh am o oh, my people. uh-huh. me i be content creator o oh. i just dey create my own Now they hear me so because me i never see this kind this kind thing before person when be say you not born pikin now now na you they carry pikin they use and they laugh person i never see that kind one only god I go help us my people welcome to bcgs tv if today is your first time when you dey come across my channel make you no forget to hit on the subscribe button so that anytime we dey bring gist una go dey see am so for those wey dey go dey come god go bless una i dey talk about royal home nigeria celebrity so welcome to bcgs tv subscribe share this video i no wan waste time so my people, as i see this gist now say people dey talk am now i say okay make me sef make i come touch light for inside the gist so that people wey never hear him before make una still hear am say not be small tin marian marian i don't even know wetin marian too proud una know say e get one um, <clears throat> marian ilo not be ilo I found when the lady the lady married one secretary one um, um Eh, na blogger i go call am or wetin i go call am wey na queen army friend wey queen army dey always e dey always go there she's a journalist you understand queen e don go eh, interview queen army before but dem come become friends queen army dey go there you know dat time eh, when pipo come dey call me say ah, why queen army no suppose to go meet dat lady o oh? say na mariam mariam mama and di lady parents the person when the lady they marry and the native doctor that is afar when the person say the afar when the person they meet say na the the lady in-law say so therefore na that is afar when and they go in place Mary and and the mama they go in place say na the lady uh, mother in uh, eh, father in-law so say make una army no make friend with the lady with the lady That period i come true true make all miss make i dey contact queen army i come tell am you know say see wetin dey happen i come make an uh, information i come even talk am for for for my channel i come talk am that time They always dey do live stream and i said it you understand so dat queen naomi go hear so i come the next day i was now informed that okay there is no problem say everything dey okay say the lady sef no like that lady queen naomi friend na go see am free sent one was it early last year or early this year wen queen naomi drive go there with car when they come take picture you understand dem come put am for internet we saw it na na hear me so so with those dis thing na queen army no even uh, with those things when e happen sef queen army no even send maria because queen army know say e dey serve god for hand because all the whole thing wey marian dey plan e dey always dey go back to her dem say marian come dey call kabiyesi say why um, uh, eh, kabiyesi go dey send money why kabiyesi go dey talk with Maria, lies with queen naomi i say seriously like say you get right over kabiyesi you don't have any right to tell kabiyesi who to talk with and who not to talk with you understand i don't like that Don't do it again you don't have right to tell kabiyesi who to talk with who not to talk with you are married to Kabiyesi shey Queen Naomi you hear say Queen Naomi divorce am you hear say he divorce Kabiyesi when be say every time when you hear Kabiyesi and Queen Naomi you <coughs> you hear say dem dey talk you must carry wahala come you must dey make wahala with Kabiyesi I don't even get it I no even understand why Mary and dey always dey do like that anytime you hear say Kabiyesi o. Oh, and queen naomi dey tok see dat day wen queen eh, eh, naomi pikin eh, do birthday prince When be say queen naomi come dress her you know say na like this. as e take kabiyesi take dress so Now so that tadenika go take dress you understand but now na kabiyesi old style Now be this one even all the old pipo wey don do caviarcy before for ile-ife land dem don dey dress like this. but caviarcy is a young king and caviarcy be the youngest even <clears throat> no eh, another person still young when where did be that man name you understand so my people, all this dis they wey dem come dey miss anyhow like this i don't know wetin marry am wetin he can dey fear queen naomi he dey fear time any day queen naomi beauty and intelligence e dey suck am for body dey suck am for body ah, anytime when marian see queen naomi say queen naomi dress up queen naomi do this one anytime e hear for social media na so e dey monitor queen army anytime e hear say queen army and oni of ife say dem talk. o oh, dem do dis one together. o oh, mariam go dey monitor am i no know why she dey do like dat i don't get it <clears throat> go dey monitor am like dat like say tomorrow no dey my pipo dem even say dis one so nothing even happen o oh. when mariam <clears throat> just a question Kabiyesi eh, of recent you too dey with Queen Naomi eh, of recent eh, you too dey with Sardini Kawo why you come eh, dey dey like that with them you no suppose to dey dey with them like that they say the thing vex Kabiyesi as you dey see Kabiyesi so una think say no dey talk Kabiyesi dey talk o oh. na as the thing take vex am na Kabiyesi give am serious warning say make e stay out of her way make e no make e, anything concerning queen naomi and tadenikawo make e no dey talk am again you understand now now dem say kabiyesi dey rub am dey rub mariam for ground as dem take dey mash wrapper because he don see am finish when he dey beg for old mama when he beg for marriage When you know say you don even dry you know say your body don dry you be old woman you no go even fit born again